ushaka gutera amerika
iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri iki gitondo kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo United States of America, right now, has the strongest, most durable economy in the world.
uyu ni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu ijambo ashikiriza abanyagihugu mu ntango z'umwaka kugira babwire uko igihugu cifashe n'imigambi afise mu bihe biri imbere iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi
mwaramutse fidele nk'uko yajeje kubitubwira perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika mu kanya gaheze ahejeje gushikiriza abanyamerika ijambo avuga uko igihugu cifashe n'imigambi afitiye abanyamerika mu bihe biri imbere tumwumvirize United States of America, right now, has the strongest, most durable economy in the world. We're in the middle of the perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko igihugu gihagaze neza ku isi ku bijyanye n'ubutunzi burama muri iki gihe ati leta zunze ubumwe za amerika ziri mu rugendo rurerure aho hari kuhatanga ubuzi mu bisata by'abikorera utwabo abantu barenga miliyoni cumi na zine bararonkejwe ubuzi ubushomeri bwaragabanijwe inshuro zibiri mu bijyanye n'umutekano perezida barack obama yamenyesheje ko ikintu cya mbere gihambaye ari ugukingira abanyagihugu mu gutuza ibikorwa by'iterabwoba mu gihe imihari y'iterabwoba ya al qaeda na eta islamike bakoresha ubuhinga bwa interinete mu gutera ubwoba abantu politike mpuzamakungu ya leta z'ubumwe za amerika ngo ikwiye gushimikira ku bikorwa byo gutuza iterabwoba muri ubwo buryo perezida obama yavuze kandi ko kuba indongozi y'isi bisaba ko amerika yerekana uburorero bwiza kandi bufise akamaro amenyesha ko azobandanya umugambi wiwe wo ku- kugara ibohero ry'i guantanamo riri mu gihugu ca kiba ati bizotuma abansi ba amerika bataronka urwitwazo rwo gushaka gutera amerika yemereye abanyamerika ko atazigera yemera politiki icanishamwo abantu baravye ubwoko n'amadini ati isi izokubaha amerika kuko amerika izoba yubaha ukwizera kw'abanyagihugu bayo iri jambo ryiwe rigira irigira indwi kuva aho atanguriye amabanga yo kurongora amerika kandi n'irya nyuma ashikirije imbere y'uko arangiza ikiringo ciwe amakuru kuri amerika kandi igihugu cya iran ejo carafashe ubwato bubiri butoye bw'intambara bwa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abanyamerika cumi bari muri bwo abategetsi b'ibiro vya pentagone bijejwe kwivuna umwasi bamenyesheje ejo ko irani yabemereye ko ubwo bwato n'abarimwo buzosubizwa leta zunze ubumwe za amerika umwe mu bategetsi ba amerika bakomeye bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi yamenyesheje ko ubwo bwato cumi bw'intambara bwa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abanyamerika cumi ubwo bwato bwafatiwe na I- bwafashwe na irani mu kiyaga persike hagati ya koweti na baherene mu gihe abari muri ubwo bwato batakaza imigendanire n'abari ku butaka bw'isi amakuru kuri siriya ishyirahamwe mpuzamakungu oni ritera akamo amakungu gufasha abanyasiriya bahanzwe n'ibibazo by'impunzi ishyirahamwe oni ejo ku munsi wa kabiri ryamenyesheje ko rikeneye miliyaridi zirenga indwi z'amadolari mu mafaranga rikeneye gufashisha impunzi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mahera azofasha abantu bashika imiliyoni mirongo ibiri na zibiri n'igice ziri muri siriya no muri aka karere igisata ca oni gifasha impunzi kimenyesha ko ubwo buryo buzofasha impunzi miliyoni zirenga zine byi- byitezwe ko zigiye guhu- gu- gu- eh, impunzi zi- zi- zigiye guhungira murambabarira mu bihugu bibanyi vya irani bahunga intambara muri ako karere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo mafaranga azofasha kandi abanyesiriya bashika imiliyoni cumi na zitatu bahungiye hagati mu gihugu ca siriya bahunga intambara muri turukiya naho abantu bashika cumi nibo bapfuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuntu mu gisagara ca istanbul ejo ku munsi wa kabiri abategetsi ba turukiya bamenyesheje ko abo bantu icenda muri abo bantu bapfuye bari abakerarugendo b'abadagi abantu cumi na batanu barakomeretse muri ico gitero minisitiri wa mbere wa turukiya ahmed davutoglu yaciye atuma ko inama y'umutekano yihuta hamwe na minisitiri w'intwaro yo hagati kugira bige icyo kibazo cy'umutekano inyuma y'iyo nama yamenyesheje ko uwo muntu yaturikije ikibombe yari uwo mu muhari wa eta isiramike
urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'uburundi gaston sindimwo yarabonanye n'intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere ka afurika y'ibiyaga binini thomas periero mu ndwiheze amenyesha ko bagiranye ikiganiro cy'ingirakamaro nk'uko yabibwiye mugenzi wacu frederic nkundikije ubwa mbere yari yumvise ko nahaciye aca yifuza ko twabonana hanyuma twashoboye kuganira ku byerekeye uburundi na cyane cyane ibyo bavuga ibiganiro byo hanze n'ibiganiro byo mu gihugu hagati twashoboye kuganira ku byerekeye ingene uburundi bwifashe turamusigurira uko babyumva atari ko biri cyane cyane ko we amaze kuza kenshi mu burundi kandi ari namwakiriye mbere twaranumvikanye yuko kenshi igihe hari abashyitsi ariho mu burundi biyangara nk'uko umenga abashyitsi nibo baje gutera akaguma mu gihugu cyacu ibyo yarabyumvise kandi arabibona hanyuma ibindi twavuganye cyane cyane ibyo namubwiye ni kwerekeye wa mugwi ujejwe ibiganiro by'abarundi bose ndamwumvisha yuko ibiganiro ntibishobora kuba by'abarundi bose ngo bibere hanze kuko simbona ingene abarundi twabimura bose twabatwara hanze kugira ngo tujye kuganirirayo muri ko mutubwira ko ibiganiro bitekanijwe yarusha bitazoberayo ibyarusha nibaza ko ari ibiteguro ni integuro y'ibindi biganiro bishobora gukurikira twebwe ntidushobora kubanka ibiganiro na hamwe mugabo tuvuga tuti ibiganiro twizeye ko agakiza ni ibiganiro bizoza abarundi bose nayo bijya byarusha ibiganiro bijamwo abashoboye kuronka kuri higwa itike y'uko ugenda kuko si bose mbere bikadutangaza ko namusiguriye muri ibyo biganiro ndabye abari muri byo benshi bari mu nama nkenguzamateka abandi bari mu nama nshingamateka bakaba bariyangiye kuja gusasa muri iyo nama nshingamateka mugabo babihawe n'amajwi baronka ibyo byose twarabivuganye mbere biramutangaza ati yari azi yuko yari abo mu nama nk'inguzamateka cyangwa inshingamateka ibyo rero twaba twarabimusiguriye nawe nyine ntabyumva kuko tuje mu matora bagira tuje mu nama nshingamateka cyangwa tuje mu nama nk'inguzamateka abo nabo bakaba barabironse sinzi ico kindi baba bari kuharondera muri ko muravuga ibiganiro vyobera hagati mu burundi ariko hariho abanyapolitike badashobora kuja mu burundi muri iki gihe basa n'abahahunze kubera bavuga ko leta ishobora kubakurikirana abo bo boja mu biganiro bigenze gute bibereye mu burundi abanyepolitiki bari mu burundi ni benshi kandi leta ntirikibakurikirana kuko kutavuga rumwe na leta ntibisigura ko leta ica ibukurikirana ni benshi bari mu burundi kandi leta akurikirana abo nabo ni ukuraba ati mbere bahunze gute byagenze gute hanyuma kuko hari ico umuntu yiyosa birashoboka agahunga mugabo ni uko ibyo biganiro tuzobitumira abarundi bose babirikuriwe n'amategeko hanyuma tuganire kazoza k'uburundi dutegure kazoza k'amatora meza azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri naho ibindi ntibihenda abana kuko ngo nyibuke n'umugore aho umwe wese aza ati jengira nica kugira ngo nganire n'abantu ibyo ntibyokunda canke sizi amajambo mwami mumva yuko akwiragizwa kuri bwa buhinga ngurukabumenyi kuri amajambo ateye isoni mbere bigoye n'ubwene umuntu yoronka ahera kugira ngo baganire hari ibiganiro vyari bitekanijwe ku igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ivyo biganiro vyarasivye leta y'u Burundi isavye ko vyokunguruzwa murafise isango ry'ahandi ivyo biganiro vyobera murafise itariki mutubwira vyobera ko mwihweje ikirangaminsi ca leta y'uburundi canke mufatanije n'abahuza bo mu ntara aho novuga eh, umukuru w'igihugu ca uganda yoweri museveni yego nibyo twebwe uvuze ngo iryo sango ryarunguruka kuko iryo sango ntacyo twari tuzi kuko iryo sango ryari ryashinzwe mm, na leta turi kumwe na n'aba bahuza abo bahuza bariyumviriye ite- itariki hanyuma iyo tariki twebwe ntacyo twari tuzi ni ukuvuga rero ku bwa leta y'u Burundi ntitwigeze dusiba isango na rimwe Eh, isango twemera n'isango tuzoje inama eh, n'abo bahuza tukarishinga turi kumwe eh, kanatsinda leta yoyo eh, yari mu karuhuko nk'uko nari namaze iminsi ndayivuga eh, izotangura imirimo yabo eh, ku ku tariki cumi na zitanu ni ukuvuga ku tariki cumi n'umunani ivyo bibazo niba bidushikiriza tuzovyiga turabe inyishu dutanga ntihagire rero uza kutubwira ngo twarasivye isango tutari tuyizi I- ishirahamwe eh, rya afurika ryarasavye ko ruhungikwa inteko mu burundi turazi ko leta y'uburundi isa niyari yabihakanye ariko hariho utwamo twinshi tubandanya guterwa eka n'abo mu ntara tuvuga ko izo nteko zikenewe izo nteko zirakenewe muri iki gihe mu burundi Eh, uko babitegekanya izo nteko ntizikenewe inteko zikenewe nibaza ko igihugu c'uburundi hari ibintu twavuganye na mbere y'ibyo eh, tutashoboye kumvikana kuko umenga mu burundi nta leta iriho Eh, mu burundi hariho leta nico gituma inteko canke ico ari cyo cose kivuganwa na leta leta niyo ibona ibikenewe mu gihugu ibirimo nico gituma izo nteko nihakenerwa ko tuzikenera tuzozibasaba ubwo tutarazibasaba nibaza yuko dushoboye kwitunganiriza ivyacu ibindi navyo ni uko eh, turazi neza yuko ubumwe bwa afurika canke n'uburundi buri mu bwa afurika tubona rero ingene bo- ko izo nteko zoza tutagiye inama n'ibintu nibaze twicare tuvugane ibikenewe tubereke ibikenewe tubereke n'ibishoboka mugabo ntibaze kudutamika ibyo bashaka ngo ari byo tumira vyonyene gaston sindimwo vice perezida wa mbere w'uburundi murakoze cyane rwose kuri iki kiganiro mwaduhaye Eh, murakoze cane rwose imana ibahe Arusha mu gihugu ca Tanzania guhera kuri uyu wa gatatu hazohurira inama ijejwe kumviriza ivyerekeye ibibazo mu Burundi iyo nama yahamagajwe na komisiyo ijejwe ibibazo vyo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko no gutorera inyishu amatati y'inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko iyo nama yasabwe n'amashirahamwe atandatu ya Afrika adaharanira ivyicaro vya politiki muri iyo harimwo ishirahamwe rihurikiyemwo abashingwa manza bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bita East African Law Society mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema Maître Dieudonné Bashirahishize icegera ca president w'iryo shirahamwe aratubwira impamvu basavye ko iyo nama itumwako amashirahamwe atandatu akorera mu karere ka afurika y'ubuseruko harimo ishirahamwe eh, rihurikiyemo abashingwamanza bo muri aka gace ka afurika y'ubuseruko Eh, barandikiye uwutwara inama rihurikiyemo abashingamateka eh, bo muri aka karere eyara ku igenekerezo rya cumi na gatandatu z'ukwa cumi na rimwe eh, ikete bita petisiyo aho bamusabamwo eh, ibintu bitandatu ikintu ca mbere cari ugusaba yuko eyara yiyamiriza eh, bimwe bigaragara atakurya umunwa ubwicanyi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorera mu burundi eh, ihigwa buhongo ry'abaje- ry'abakora mu by'agateka kazina muntu k'abantu badahuza ivyiyumviro na leta Eh, twari twasabye kandi rero ko hotunganywa inama aho abarundi canke abandi bantu bo mu karere baza kuvuga ku mugaragaro ibiba bakabivuga batarya umunwa ni- ni- n'urwo rwego ruhambaye rugira gatatu eh, ruka- rugashobora gufata ingingo ruzi ibiko biraba Eh, twari twasabye kandi yuko iryo shirahamwe mu gihe rimaze kumva uburemere ko boca bagira umugwi ugenda gutohoza ayo mabi eh, ariko araba mu gihugu Eh, ikindi twari twasabye twari twasabye yuko eya nayo nyene nk'urwego rwa afurika y'ubuseruko kubera tubona yuko eyafe isa eh, muri ibi bintu niyakweza amaguru yosaba cane yo nyene nk'urwego oh, umuryango w'ubumwe bwa afurika ukanyarutsa ugashigikira cane ibiganiro vyotuma ibi bintu bihagarara cane cane ukanahagarika n'ayo mabi ni ukuvuga rero ku munsi wa kane abo bantu banditse urwo rwandiko ayo mashirahamwe atandatu nibo bazotangura gusigura eh, icatumye bandika bazoba bariko barabisigurira eyara Eh, haratumiwe n'abantu bo muri leta ngira ngo bazogirira ico babivuze ko hanyuma nabo rero mu mashirahamwe yigenga eh, bazoheza nabone bagatanga umuco kumbure bikazoshobora gutuma urwo rwego eh, ruhambaye ruserukira abanyagihugu mu gihe abantu bari mu muryango eh, bategerezwa kumenya ibiriko biraba ku mubanyi umurya- umu- umubanyi niwe muryango ni ukuvuga yuko urwo rwego byari bikwiye yuko rwoterera gusumba rumaze kumenya koko ibiriko biraba bene kubikorerwa bamaze gushika bakabibabarira kuko twibaza yuko ibyo bumva mu binyamakuru bidakwiye uvuze bimwe mu bintu mwifuza ko iyi nama yaganiraho ese icyo cyifuzo cyanyu uyu muryango wa afurika y'uburasirazuba cyane cyane abagize inteko nshinga amategeko yarwo barabyemeye mu byo twari twasabye bimwe bimwe nk'icyo cyo gutunganya icyo gikorwa eh, kizotangura vuba eh, ku cyicaro cy'ishyirahamwe murumva yuko bakitwemereye ni muri make rero eh, ikintu cya mbere twari twasabye eh, cyari icyo cy'uko bo- botunganya eh, iryo koraniro aho abarundi ba- bashobora kuza bakasigura ayo mabi ingene ariko arakorwa kumbure twizeye yuko n'izindi ngingo twasabye yuko zofatwa zishobora guca zikurikira mu gihe urwo rwego rwaba rwamaze kunyurwa Eh, rukumva ko koko rutegerezwa gushyiramo ingufu zirengeye ibyo bari ko bashyiramo uno munsi Eh, Maître Dieudonné bashyiraho ishize turagushimiye cyane kano kanya uduhaye murakoze cyane namwe twagerageje kuvugana n'umushikiranganji w'uburundi ajejwe akarere ka afurika y'ubuseruko kugira ngo twumve ko uburundi buzoserukirwa muri iyo nama ntitwamubona kuri telefone yiwe igendanwa radiyo ijwi rya amerika i washington dc hari abanyagihugu batewe amakenga n'ihindagurika ku bijyanye n'imigwi y'abanyagihugu bifatiye ku buryo babayeho ibyo bita imidehe mu rurimi rw'ikinyarwanda rigiye gutangura mu minsi iri imbere ubuyobozi bw'ibiro by'igihugu bw'ubuteganirize bw'abakozi rssb bujejwe kwakira no gucunga intererano abanyagihugu biteganiriza mu byerekeye kwivuza avuga ko ibyo bizohindukana n'ibiciro byo kwivuza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa amezi atanu arashize gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante ishyizwe mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb ubusanzwe ubu bwisungane buri mu byiciro bitatu abakene bishyurirwa amafaranga ibihumbi bibiri abishyurira ibihumbi bitatu kuri buri muntu n'abishyurira ibihumbi birindwi byose bishingira ku cyiciro cy'ubudehe buri muryango ubarizwamo amakuru twahawe n'ubuyobozi bwa rssb aravuga ko mu bihe bya vuba butatomoye hasohoka ibyiciro by'ubudehe bishya bishobora no guhindukana n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza bwana pierre claver nzahumunyurwa ashinzwe ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza muri rssb ibyiciro by'ubudehe nabyo nibimara gusohoka ubwo hazabaho byanze bikunze ihinduka ry'umusanzu wa mituweli bakurikije ibyo byiciro uko bizaba biteye ariko ntabwo nababwira ngo icyiciro uzishyura make azishyura aya uzishyura menshi azishyura ariya kubera ko ibyo byiciro bitari byasohoka n'uwo musanzu mushyashya utari wagenwa biragoye guhita wemeza cyangwa uhakana ko impinduka zabaho zaza ziri ku biciro bihanitse ariko ikiriho ni uko kuva haba iyi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ibiciro ntibyagiye hasi byatangiye buri muturage yishyura amafaranga igihumbi none ubu wanyuma arishyura ibihumbi birindwi abishyura ubwisungane mu kwivuza bo basanga igihe amafaranga yakwiyongera byagorana kuyabona aba batuye mu murenge wa masoro mu karere ka rulindo nubwo yakwiyongera yari mi- bitatu bwa mbere yahereye ku gihumbi none ageze kuri bitatu kandi na bitatu turayabura none ubwo niyiyongera rero byaba ari uguhumira kumira rero rwose ni ukuduhuhura n'ubundi ntaho twaba tuvuye nta naho twaba tujya aho tuba turi abantu b'abahinzi bayongera se aho bwari bakwiye kuzagabanya bagashyira kurangara wenda nka bibiri cyangwa se icyatanu bityo umuntu w'umukene aya ni amafaranga yakunze kuboneka mu nzira zigoranye ashyamiranye abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze ibi rssb ntiyemeranya nabyo iravuga ko ikimara gufata inshingano z'ubwisungane mu kwivuza byahise bicika ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu rwanda kiravuga ko icy'ibanze ari ukwigisha umuturage kumva ibyiza by'ubwisungane mu kwivuza aho kumuhutaza umuntu ugenda ugafata itungo rye ukarigurisha ugafata inzu ukayigurisha ugafata iki uyu munsi urabigurisha ejo uzabigurishe n'usi ugasanga ntacyo afite se uzagurisha iki uzamushyira muri gereza wapi ahubwo mubwira uti tangira uteganyirize ubuzima bwawe hakiri kare kuko amafaranga yabagungaga yabaga afite nk'umuryango w'abantu barindwi agomba ku gihumbi makumyabiri na kimwe agasanga biragoye ubu turamubwira tuti hera muri uku kwezi kwa mbere nubona bibiri ushyireho nubona kimwe ushyireho ukwezi kwa gatatu kuzajye kugera waramaze kubona bya bihumbi byawe makumyabiri na kimwe umuryango wose waramaze kuwishyurira ese koko guhutaza abaturage byabaye amateka mu karere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda ntabwo byacitse biracyariho inguni zose ni ugu- ni ukwi- ni ingufu ni igitugu nta burenganzira tubifitemo bavugaga ko byacitse tukumva ko byacitse niyo mpamvu tuba twa- byacitse ni agahato ntabwo Ni agahato.
byagiye biracyariho ni agahato bashobora kuza ihene bakayitwara inkoko bakayitwara icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyane ibishyimbo nabyo banabidaha bakabitwara cyangwa wajya mu isoko runaka bakagufata bakagufata ibyo bikorwa na bande aho ngaho abashinzwe umutekano inguni zose tugiye ku isoko nkuwarusine uragenda bati kuba nta mituweli werekanye ntabwo uryinjiramo ubwo rero icyo ni ikibazo bidasubirwaho abafatabuguzi b'ubwisungane mu kwivuza bemeza ko ari inshingano ku gusigasira amagara yabo nubwo hari ababura ubushobozi ufite umuryango w'abantu bangahe turi batanu ubwo ni ibihumbi bingahe n'urumva ni cumi na bitanu biraboneka bite muri ibi ukurikije ko uba urengera umuryango wawe urashakisha wenda nta kazi umuntu aba afite cyangwa se n'imirima ngo umuntu arahinga agasarura ariko umuntu arigomwa kuko iyo umuntu arwaye malariya n'ubundi biba ngombwa kumuvuza ntiwareka ngo apfe kandi kumuvuza ijana ku ijana ni ibintu bihenze ntabwo mbishoboye nk'ubu mu rugo turi barindwi ariko ufite mituweli turi babiri n'ingeno y'umwana nkange ubuzima bwarananiye uri nkatangwa iyanjye n'iy'uno mwana abandi bo bo bigenda abandi bo ni uko nyine ni uko yesu abafasha ntibarware ntabwo bakunda kurwaragurika nkanjye imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu rwanda igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri mirongo irindwi n'icyenda aribo bamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu n'impuzandengo ubuyobozi bw'iki kigo bwishimira bufatiye ku kigero mituweli de sante yari iriho mu myaka yabanje akarere kaza imbere ni kamonyi iri ku bwitabirire bwa mirongo cyenda na babiri ku ijana mu gihe rubavu nayo iri inyuma kuri mirongo itandatu na batanu ku ijana gushyiraho amatsinda y'abakangurambaga ku nzego z'ibanze mu gushishikariza abaturage ubwisungane mu kwivuza batabahutaje no kwinjiza ikoranabuhanga mu kwakira no gucunga imisanzu ya mituweli de sante biri mu nkingi za mwamba rssb ivuga ko zizafasha rubanda mu kubagezaho serivisi zinoze mu buvuzi mbese nyine baratubwiye ngo bazaduha mituweli y'aba- y'abakecuru eh, nyine kuko nta mafaranga tugira ntabwo turayizibona ubu narebe ukuntu byagenze iyo murwaye bigenda bite mwivuzamo iyo turwaye dusaba nk'udufaranga nk'abantu batuduha tukajya kugura imiti akabagira ubusa ijwi ry'amerika irurindo mu majyaruguru y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushyikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi turarebera hamwe bimwe na bimwe bike cyane ariko byaranze leta zunze ubumwe za amerika ari mu kwezi kwa mbere ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa mbere igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri itegeko rya mbere na mbere rirebana n'umutungo w'ubutaka muri leta zunze ubumwe za amerika ryatangiye gushyirwa mu bikorwa ryakoze revolution ikomeye ku buryo budasubirwaho mu buhinzi bworozi bw'igihugu no mu mibereho ya rubanda muri rusange bwa mbere na mbere iryo tegeko ryemereraga umuntu uwo ari we wese ku giti cye ushaka gukora umwuga w'ubuhinzi bworozi kugira ubutaka bungana na hegitari mirongo itandatu n'eshanu kugira ngo bubu bwe burundu hari inzira ebyiri imwe yari ukubumaramo imyaka itanu abubyaza umusaruro iya kabiri iyo umuntu yabumaragamo amezi atandatu gusa yashoboraga kubugura amadolari magana abiri na mirongo ine y'icyo gihe abahanga mu by'amateka bemeza ko itegeko rigenga ubutaka ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri n'uko ryagiye rihindurwa kugeza ubu ari ryo ntandaro yo kugira leta zunze ubumwe za amerika igihangange cya mbere ku isi mu rwego rw'ubukungu mu kwezi kwa mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatatu perezida abraham lincoln yashyize umukono ku itegeko rica ubucakara burundu icyo gihe abacakara bari abirabura usibye guca ubucakara iryo tegeko ryavuze ko abacakara bose bahita bahabwa ubwigenge bwabo ryabaye rimwe mu mategeko akomeye aranga leta zunze ubumwe za amerika mu mateka yayo yose murumva ijwi rya amerika ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo mu kwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu Nelly telo ross yarahiriye gukora neza imirimo ye ya guverineri wa leta ya wyoming iri mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika madamu ross yari abaye umutegarugori wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ubaye guverineri wa leta kugira ngo mwumve uburemere bwabyo guverineri mu by'ukuri aba ari nka perezida w'igihugu kuko buri leta mu zigize leta zunze ubumwe za amerika yigenga neri tela ross yatorewe kuyobora wyoming hari hashize imyaka mirongo ine n'itanu iyo leta ibaye nanone iya mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho itegeko ryemerera abari n'abategarugori gutora no gutorerwa imirimo y'ubuyobozi Nelly Taylor Ross amaze iminsi cumi n'itanu yonyine gusa ategeka Wyoming muri uko kwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu indi leta yitwa texas nayo yatoreye umutegarugori miriam ferguson kuyiyobora bityo umwaka w'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu nawo uba winjiye mu mateka y'abari n'abategarugori ba leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko n'amateka y'igihugu cyose cya leta zunze ubumwe za amerika muri rusange naho mu kwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu perezida Lyndon johnson yagize robert clifton wever minisitiri w'imiturire no gutunganya imijyi mu gihugu bityo robert clifton wever ababaye umwirabura wa mbere na mbere ugeze ku rwego rwa minisitiri mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika sekuru wa robert clifton wever yari umucakara robert clifton wever yari yarize muri kaminuza y'ikirangirire cyane ku isi ya harvard yo muri leta zunze ubumwe za amerika nyine yari yarayirangije afite impamyabumenyi y'ikirenga phd mu by'ubukungu inshuti zacu mwumva ijwi ry'amerika ngibyo muri make cyane bimwe na bimwe byabaye ari mu kwezi kwa mbere byaranze leta zunze ubumwe za amerika ubundi ni byinshi cyane ntawabiva inyuma cyari ikiganiro amerikana ndabashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese muri ko mukurikirana ibiganiro byacu byo muri aka kanya turi hafi yo kubisozera yamara imbere y'uko tubisozera dusubire twumvirize mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi
amakuru twabashikirije perezida barack obama wa leta zunze za amerika mu kanya yahejeje gushikiriza abanyamerika ijambo aho avugwa uko igihugu cyifashe n'imigambi afitiye abanyamerika mu bihe biri imbere perezida barack obama avuga ko leta zunze za amerika ari igihugu gihagaze neza ku isi ku bijyanye n'ubutunzi burama muri iki gihe turimo iri jambo ryiwe rigira indwi kuva aho atanguriye amabanga yo kurongora amerika kandi rikaba ari irya nyuma ashikirije imbere y'uko arangiza ibiringo byiwe byo gutwara leta zumwe za amerika amakuru kuri amerika kandi igihugu cya irani cyarafashe ubwato bubiri butoyi bw'intambara bwa leta zumwe za amerika hamwe n'abanyamerika cumi bari muri bwo ubwo bwato bwafatwa bwafatiwe na irani mu kiyaga persike hagati ya kuwait na bahrain mu gihe batakaza imigenderanire n'abari ku butaka ishyirahamwe mpuzamakungu ritera akamo amakungu gufasha abanyasiriya bahanzwe n'ibibazo by'impunzi ishyirahamwe oni ejo ku munsi wa kabiri ryamenyesheje ko rikeneye miliyaridi zirenga indwi z'amadolari mu mafaranga rikeneye gufashisha impunzi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo mahera azofasha abantu bashika miliyoni mirongo ibiri na zibiri n'igice ziri muri siriya no muri ako karere mu gihugu cya turukiya naho abantu bashika cumi nibo bapfuye bahitanywe n'ikibombe cyaturikijwe n'umuntu mu gisagara cya istanbul ejo ku munsi wa kabiri abategetsi ba turukiya bamenyesheje ko abantu icyenda muri abo bantu bapfuye bari abakerarugendo b'abadage abantu cumi na batanu barakomeretse muri icyo gitero
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saa twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi tubahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri kumwe na eugenie mukankusi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'uyu munsi turavuga ku kibazo cy'ubupfakazi ni ikibazo kiboneka ku isi hose impamvu zitera gupfakara nazo ni nyinshi kandi ziratandukanye uyu munsi rero nibwo nagira ngo turebere hamwe ubuzima bw'umupfakazi umupfakazi abayeho gute mu burundi cyane cyane muri iki gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshye none se ko ibibazo by'ubupfakazi birushaho kuba insobe mu bihe nk'ibi babyifatamo bati turabaha rero umwanya mutange ibitekerezo byanyu n'inama n'uburyo mubona bwafasha abapfakazi uh, bwaborohereza mu buzima bwabo bwa buri munsi aho uri hose rero igitekerezo cyawe n'inama zawe birakenewe cyane cyane ko abapfakazi bigaragara ko ibibazo bisa n'ibyamaze kubarenga no kwivugira bibagoye duhereye ku bo twagerageje kuvugana nabo namwe rero muri benshi mwabonye abapfakazi uko babayeho haba mu ngo zabo cyangwa se mu yindi mirimo bakora abapfakazi tuvuga kandi ni abavandimwe banyu ni inshuti zanyu ni bashiki banyu na- ni bakuru banyu cyangwa se barumuna banyu ni ababyeyi banyu ni abagabo bagenzi banyu cyangwa se basaza banyu bakuru banyu na barumuna banyu mutubwire uko ubwo buzima mwabubonye n'icyo mubona cyabafasha turabasabye kandi namwe nk'impuguke zifasha abapfakazi mu bibazo bitandukanye bahura nabyo byaba ari ukubagira inama cyangwa se kubafasha mu buryo butandukanye namwe turabatumiye ibitekerezo byanyu n'inama birakenewe muri iki kiganiro muri isanga aho tuvuga nyine ku bibazo by'abapfakazi abapfakazi si abagore gusa n'abagabo barapfakaye tubatumiye rero muri iki kiganiro mwese turabategereje muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara nomero zacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mubanje nyine akamenyetso ko guteranya mushobora no kuduha mukoresheje watsapu cyangwa se eh, facebook reka noneho tunyarukire ku murongo wa telefone eh, jean marie afite nawe igitekerezo cyangwa se inama yatanga jean marie uranyumva jean marie turi kumwe ku murongo wa telefone Eh, jean marie ntabonetse sinzi ikibazo agize na telefoni ye nelson nelson uranyumva Eh, ndakumva neza cyane mukamuzi eh, ubu ni amakuru ni meza wowe bite natwe mu rwanda ni amahoro akazuba kavuye hameze neza nta kibazo Mhm. Eh, natwe hashyushye gahoro ubundi hari hamaze iminsi hakonje ubwo urafite igitekerezo rero ushaka gutanga muri iki kiganiro nagira ngo uhe umwanya igitekerezo nasanga mbere na mbere nabanza nkihanganisha abo bantu tugiye kuganiraho b'abapfakazi ni ukubanza nkabihanganisha by'umwihariko w'abarundi ibibazo barimo babyihangane ntabwo ariko bizahora bizarangira inama rero njye nabagira ni ukutiheba bakigirira icyizere bagakora ibyabateza imbere bakumva ko nubwo bapfakaye batari bonyine hari abandi ba- babafasha ntibigunge ngo bavuge ko hari igikuba cyacitse bakihangana kabisa niko ndimo mbyumva kuko nanone wanze kwita ukavuga ngo byarangiye wapfakaye nanone wahungabana kurushaho Mm.
icya mbere ni icyizere cy'uko uriho ibindi bigenda biza nyuma no gusenga Mhm. kugira icyizere kumva ko i- isi itarangiye ukumva ugomba gushaka uburyo bwo kubaho u- ukiragiza Mm.
imana nk'uko urimo kubivuga Mm, donc nta guheranwa n'amateka biba ari ibibazo yego Mm.
nimba mwari babiri ugasigara wenyine wumva naka- ni undi musaraba uba ugezeho Mm.
ariko ntabwo ugomba kwicara ngo uvuge ngo byarangiye ngo wihebe ngo Mm.
nukore uko wakoraga Mhm.
yego hari icyo ubuze Mm.
ariko wihangane unagire icyizere donc ni ukwishyiramo icyizere Mm. urabivuga rwose nk'inararibonye nk'umuntu wabibonye ko kuko no mu rwanda abapfakazi babaye benshi eh, bagerageza kugenda bareba uburyo babyifatamo Eh, n- mhm. nagira Eh, ngo ngushimire ab- rwose mm. hari icyo bashaka kongeraho Eh, nibyo niko nk'uko wabivuze nta gihugu kitagira abapfakazi kandi burya abapfakazi baba bari mu bibazo yego ariko nko mu rwanda biteza imbere babasha gushaka utuntu tworoheje bakora ubushobozi ntabwo buba bworoshye ariko iyi telefoni ya nelson iracitse yarakomeje ikomeje kutugezaho ibitekerezo bye ariko ubwo reka turebe no kuri facebook gatoya hari tiyeri tiyerino wari utwandikiye avuga ati abapfakazi ni benshi mu burundi ati kandi baguma biyongera kubera ingorane ubu dufise mu burundi uwoshaka korohereza abapfakazi eka abarundi bose muri rusange yote- ya- yotorera umuti ingorane dufite hati murakoze undi nibaruta ati igitangaje ni uko gupfakara k'umugabo n'uk'umugore u- umengo ntibisa kuko umugabo acaronka uwundi mugore igihe cyose abishakiye ariko ku mugore siko bimeze reka dusubire ku murongo wa telefone Chris uranyumva ndabumva Eh, wo- wowe igitekerezo cyawe urahagana he uwo ntaje kubyumbura Mm.
ku mutima Eh, duhe igitekerezo cyawe nawe ntabwo kandi ubwa mbere nagiye ntangurire mu guhoza abo baba babuze uwo- umwe mukuru bavuga uwundi umugabo abuze umuti- umugore wiwe Mm.
amubu- abuze uwatanga akabona aragiye bari babanye hari aho amusiga mu bibazo bitandukanye by'ubukene amusigiye imiti yo kurera abana ahora babaretse ari babiri byose bica bijya k'uwo umwe kuvugana ako kanya ni uko bari menshi ntaca banabibutsa ko batoca babikoresha kubera ko bapfakaye cyangwa bashikiwe n'ibyo ngorane ngo bajye mu ngeso mbi nk'abamama usanga bagiye mu- mu ngeso atari nziza bakajyaho bashaka kurondera abo bana babo asaba imibano hari igihe ingorane ni nyinshi ibi- imvo zituma bapfakara hari aho bahitanwa n'ingwano ata- canke ama- amasanganya n'ikibazo kindi umuntu tubona n'uwugitako oya nibyo nibyo
birahunze Mm, ni ibintu bibabaje gusa mm,
habura umuntu kudusubira kubona nuko bosenga gikuru
nk'uko nabivugaga nyine mu kanya dutangira nk'uko nawe ubivuze igitera ubupfakazi ni- ni ibintu byinshi bitandukanye Ah, hari impanuka hari urw'ikirago nk'uko mu kinyarwanda tubivuga hari intambara hari ubwicanyi hari ah, amatati cyangwa se kutumvikana mu buryo butandukanye ibyo byose ni ibintu bitera u- gu- umuntu gupfakara Ah, ariko ingaruka ingaruka zi- zigaruka zibasa nk'aho zisa mu- mu mu mpande zose nta kureba ngo umuntu yapfakaye mu buhe buryo Eh, Chris rero mm. Kuri- hari icyo bashaka kongeraho Chris ye Hello?
Eh, hari icyo wari ushatse kongeraho yego nagiye icyo mvuga nti ni uko bogira urunani bakagira amashyirahamwe bajya bafashanya yo kwiteza imbere kuko hari nk'abagore cyane cyane abantu b'abamama bibaza umengo byose n'umugabo iyo bishyitse rero imana igasubira mu bayo bigatera ingorane bene ubuzima bw'abana bubandanya akavuga ati ubu twese twamenyera gukora tukamenyera no kwibeshaho no mu gihe twaba tugize bo bari bakiri babiri Mm.
atakurindira kugira ari uko umwe arengutse Mm. Ye. Ye, urakoze cyane Chris kuri icyo gitekerezo cyawe n'inama ugiriye abapfakazi Eh, nk'uko twari bivugaga rero abapfakazi si abagore gusa n'abagabo barapfakara Uh, Edouard ati dufise umubabaro mwinshi kuko mu ijoro ryakeye abagizi ba nabi bateye urugo rw'umubanyi bishe umugore wiwe bakoresheje imbugita n'ubuhiri ati umwana we umwana umwe arakomeretswa ariko umugabo yarusimbutse ariruka arabasiga ati amatohoza yatanguye ubwo eduard nawe dufite telefoni ye nituza kubona umwanya turaza kumuhamagara nawe agire inama yaha abapfakazi kandi natwe twihanganishe uwo mugabo wapfakaye uyu munsi tumubwira kwihangana Eh, ubwo dusubire ku murongo wa telefone serge uranyumva
kumva cyane Ye, urahagana he wowe
yemerereye ingozi mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi Mm, mu buraruko se murakomeye
yego turaho Mhm. Eh, ufite nawe inama cyangwa se igitekerezo wifuza gu- kugeza ku bapfakazi baba abagabo cyangwa abagore
rero mfite inama nkongera nkagira n'igitekerezo ni uko inama nobagira nka cyane cyane nko ku bamama abamama abamama nk'iyo bapfakaye hari igihe bamwe bamwe baca bitwara nabi bakabona yuko byose birangiye mu muryango hanyuma rero ugaca umenga ibintu byose birabarangiranye ibintu byo gutaha amasaha y'ijoro ugaca umenga bahindutse kuba umugore n'umugabo bagataha amasaha yishakiye gusa nagira ndabamenyeshe yuko babonye bamaze ku- gupfakara ni uko boza barataha kare bakaza gu- gusanga umuryango kubera nta nta wundi muntu aba asanze umuryango aba ari bo nyine bawujejwe hama hanyuma rero bagakurikirana aba- abana baba basigiwe n'umugabo baka- bakabafata neza bagaca bamenya yuko ahindukiye kuba ise kandi akongera akaba nyina hanyuma ikindi kintu nashaka kuvuga ni uko nko- nko mu muryango aba- abapfakazi nyine bara- bara- baragira ingorane nyinshi nk'aho usanga ba sebukwe ugaca usanga batanguye kubafata nabi kubera bo bo hari igihe biyumvira ko atakindi kintu bapfana kubera um- umuhungu wabo wowe yamaze gupfa bagaca bashaka rero kubafata uko bigombeye nk'umu- ba- dufate nk- nk'uwo mubyeyi apfakaye a- akiri muto agaca ashaka nko kurondera nk'abandi bagabo ugaca umenga nta burenganzira afise gusa cyiza ni uko nyamba agiye kurondera abagabo abo bana abyaye aho hantu yoca barungika kwa se akareka guca bagumiza ngaho kwa se batavuka hanyuma ikindi kintu nagira nsabe leta ni uko mu bisanzwe abapfakazi ni abantu nyine baba baciye baba binjiye mu bundi buzima bushasha ugaca usanga batanguye kwiga umwuga wo kudandaza utuntu two gutembereza nk'ibintu by'amavoka ku ma- ku mi- ku bivumvu gusa leta ni uko yoraba ikaza irabacira inkoni ngufi ikareka kuzira batoteza kubera nabo baba bagiye kurondera ubundi buzima bushasha barondera n'abana kandi abana nabo ari ab'igihugu Eh, ni uko nizo nari mfise rero murakoze ndumva uteye mu rya Serge- mu rya Chris wigeze kuvuga ati bagakora urunani rwo kwiteza imbere kugira ngo babashe ku- gushaka imibereho ni muri urwo rwego wavugaga ko abo ngabo nabo bashaka utuntu bacuruza kugira ngo babeho ariko uh, Serge wa- umugore hari wari umaze kutwandikira mu kanya avuga ati gupfakara k'umugabo ntabwo bisa nkaho bita- bitameze nk'i- nk'umugore umugabo abona umugore ako kanya ariko umugore bikamu ntabwo bakunze gushaka akenshi usanga bagumanye n'abana bakabarera Eh, wowe wa- wabibonye gute gusa arashobora gu- gupfakara nk'umugore abyaye nka rimwe nk'aho mperereye nk'aho mperereye hariho nk'umumama nyine yapfakaye apfakara abyaye kabiri murumva ubu yari akiri muto mu burundi oya nibyo hanyuma ama- amaze gupfakara harageze igihe haraza uwundi muntu kumwinjirira w'umugabo reba uko nawe asa- aramufata nabi ariko uwo mu- uwo mugore nawe akamubwira ati je nta ngorane abana ab- bandi bazo- bazovuka barafisese harageze igihe rero araza no kwitwara yitwaye nyene barabacira urubanza a- mu- mu- uwo mugore akavuga ati jewe nta ngorane aba bana barafisese aba bandi nabo barafise nabo aho bavutse ibyo rero ati je ndabona nta ngorane ati uwo mwana tubyaranye n'uwo mugabo agira kabiri niyavuka azoja kwa se nta ngorane icyo gihe nyine leta yarabumvirije hara- uwo mu sebukwe w'uwo mu mama a- a- aratsindwa aca ararekerana yego uko bivuga ni ikibazo hari abatereranwa n'imiryango bashatsemo hari Yego.
n'abagabo badashaka gushaka abagore bafite abana ngo babongere mu bandi ku buryo ba- bageraho baka- hakaba n'ibyo byo kwinjira nk'aho umuntu basezeranye nk'uko umugabo agenda akajya gusezerana imbere y'amategeko noneho umugore akatu- akagenda arushaho kugira ingorane yarapfakaye kandi nanone n'umugabo afite ari uwamwinjiye adashobora Yego.
kugira ubundi burenganzira
Ah, se bire byaciye bigenda uko nyine
Eh, Yego.
urakoze cyane serije kuri iki gitekerezo cyawe noneho Eh, nawe murakoze eh, du- hari salvatore utwandikiye kuri facebook hati ndashimiye radiyo yacu kuri icyo kibazo mu burundi cy'abapfakazi Ah, abapfakazi bamerewe nabi ati ku buryo benshi babayeho nabi cyane bigatuma n'abana babo bata amashuri kubera ubukene bubugarije ati mwoshobora kumpamagara nkagira icyo nterera ubwo salvatore turaza kuguhamagara ariko tujye ku murongo wa telefone twumve na james james uranyumva
yego ndabumva murakomeye nawe Eh, turakomeye ubu nawe uri i Hello?
bujumbura urahagana he wowe
atende ngahanye mu gisagara cya muri bujumbura Eh, mwiriwe neza si uyu Yego.
munsi
Eh, byose turashima imana uko biri kose
Ye, tanga igitekerezo cyawe nawe ku bibazo by'abapfakazi n'inama wabagira
yego dore ku bwanjye navuga nti gupfakara si bibi ahubwo ukuntu umuntu ashobora kwitwara muri ubwo bupfakazi ibyo usanga ari ibintu bigoye nkuko mwavuze umugabo arashobora gupfakara kandi n'umugore akongera agapfakara ariko mu bisigi umugabo aba yasize cyangwa mu bisigi umugore aba yasize nibyo bintu usanga bikunda gutera ingorane cyane rwose ugasanga nk'umugore arasisa abana yasigaranye n'umugabo ariko hakugerageza kureba amatungo yamusigiye umugabo ngo ayakoremo neza cyangwa ayareshemwo abana ugasanga ni ibintu bimugora akagenda mu bandi ba- mu bandi bagabo agataha bwije cyangwa ugasanga umuryango uramuremeye cyane umuryango wasibwe n'u- n'uwo mugabo bakavuga ati amatungo tuyagabure amatungo we genda iwanyu abana tudobarira ugasanga ni ingorane nyine zi- zigoye reka ubwanjye nk'inama noba- noba- nobagira ni nk'uko bomenya ukuntu baba muri ubwo bupfakazi bwabo yaba umugabo yaba umugore akamenya ukuntu yo- yo- yobungabunga amatungo y'umuryango aba yaramusigiye ubwo umuryango make navuga nk'ibi Mhm. urakoze cyane james rwose kuri izo nama zawe ni ikibazo gikomeye nyine ku mupfakazi nk'uko mubivuga ha- aho yaba ari hose ntabwo ubuzima bworoha Ah, ariko uburyo bwo kubwifatamo buratandukanye Eh, eh, eduware wowe turi kumwe kuri telefone eduware uranyumva yego ndakumva Eh, urahagana he wowe nindi musankuza aha muri komine gisagara zone cy'amazi ku mutumba wa bumba kumuka Mm, cankuzo murakomeye ni buke buke gusa ikibazo nari na- nari navuze cyabaye uno munsi ni uko hari umuntu utumu abagizi ba nabi bateye urugo ruri aho Ah, eh, urakoze ni wowe na- ye, ni wowe utwandikiye mu kanya yego Mm, mwihangane ku- mwihanganishe n'uwo muturanyi wanyu Eh, byose nyine n'ubu baracyari mu matohoza ntituramenya icyo bacyavuyemo kugira barabe uba bakoze ubwo bihe Eh, i- byabaye mu ijoro Eh, byabaye mu ijoro mu ma saa munani saa ndwi z'ijoro niho byaba Mhm. ubu se mwamutabaye byagenze gute Eh, na kubera nyine tubana n'intugu n'iposisi y'abasirikare bayiduhaye banyarutse gutabara mugabo basanze ababisha bamaze kugenda ntacyo bashoboye kumenya ki- kininiya kuri ibyo gusa baratabaza batohoze bumvira igicarire Mhm. Eh, mukomeze mwihangane ubwo nta nta kundi twabigenza n'uretse kubafata mu mugongo tukabwira tuti mukomeze mwihangane ubu rero tubwira n'abatwumva ko ubu mwumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutubabarire ibyuma bigize akabazo gatoya ariko muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira ku bibazo by'abapfakazi imibereho bafite muri kino gihe cyane cyane mu burundi aho uburundi buri mu bihe bitoroshye turaganira rero n'abakunzi b'ijwi ry'amerika twagerageje gushaka abapfakazi ngo tuganire ariko wasanga ibibazo bafite badafite ah, imbaraga cyangwa se eh, ingu- ingufu zo kubivuga kugira ngo tu- tuvugane nabo tubiganireho ariko abakunzi b'ijwi ry'amerika bakomeje kubihanganisha no kubasaba kwiha- gukora ibishoboka byose kugira ngo ingorane zose barimo babashe kuzikuramo
umurima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
ukiri mu inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi abona icuri n'indatakibona ahubwo icyo tutazi nicyo uzopfa umuntu yanyuze bakanga kuyiriha murabona abo barishe n'imbwa zawe nteze amafaranga yawe Imbwa.
zita
Eh, mureke niwe wikwegera agasho Aramufunga.
Rero umunyama yose ngo yaterwa n'uko mukana n'abategetsi bakomeye we cyangwa se ndamuhebera kuko abategetsi bakomeye si bo bamutuye kunywera inzoga urazi ingana ziranguye zinzinze nteze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nacyo mfana ehe nkorako kubona umugabo nkorako akira basi tuyamurihire nzitonda Eh.
muwava ubura byose ngo uruhukire mu gasho ubundi ko ameze n'abandi baba bayamuhebye Ah. abo bahora bayamuhera niwe bamutera ubuhimbiri uti ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe ntuwurwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atarazi icyo apfana n'uwagikoze karize amafaranga yanje Urasara.
iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku bibazo by'abapfakazi ibibazo bibugarije ni ibibazo bitandukanye nk'uko dukomeje kubigezwaho n'abakunzi b'ijwi ry'amerika nubwo bitoroshye kubivuga kuri bene ubwite ikibazo ibibazo birabakomereye ariko biraboneka ko ibibazo byinshi barimo guhura nabyo ari ibibazo by'ingaruka zitandukanye nyine zatumye bapfakara Ah, Irmene Jiride kuri facebook ati ego kweri ni ikibazo gihambaye cyane ataha mu gihugu cyacu Ah, rishaka rero kugira icyo avuga kuri iki kibazo mukomeze mutwihanganire gatoya kuko dufite ikibazo cya kuri tekinike ibibazo by'imirongo ntabwo bimeze neza ariko ubu muri aka kanya dufite mugisha uranyumva ego ndabumva cyane Mhm. mugisha wowe urahagana he yewe ndi mu gisagara cya bujumbura Mhm. Eh, uwo mwifashe mute aho ngaho uyu am- munsi ego twifashe twifashe neza buhoro buhoro nyene Mm.
ubu nyene byo ngaha ahanye bujumbura hari Mm.
izuba ryinshi Mhm.
hari umutekano muke wumva mu mugabo mu- mu makaritsiye amwe amwe y'abaturanyi ngo hapfuye aba a ngo mwene mukati ngo hapfuye aba a by'ukuri biratubabaje biratubabaje cyane biratubabaje cyane rwose basaba cyane cyane nk'abanyepolitike baturonse amahoro kweri baturonse amahoro kabisa kuko bitugeza ahantu bitugeza ahantu hari abantu bapfa- ba- ba- bapfakaye b'abagabo hari abandi bapfakaye b'abadamu imfubyi ni nyinshi nyinshi cyane ni kuri nk'ubu turashobora kuba uri nk'ahantu hitwa nk'ahantu ha- hitwa nko mu masoko cyangwa ahantu hahurira abantu benshi ukabona umumama umwe aranka- ari- ara- araje ajya kukubwira ati jewe nahora mu kibitoki cyangwa nahora mu ngagara cyangwa nahora mu musaga naravuyeyo bana banje ntabuze icyo ba- ba- ba- babuze icyo bafungura ukabona ni ibintu biteye agahinda ni ukuri ntabeshe abantu benshi bafite agahinda hari nk'aba- nk'aba- nk'abajene bamwe ubona bagi- bari bagikomeye ashobora kuza akagusanga ku kazi atiwe nk'igihumbi nze gufungura turi kumwe na bene wacu babiri cyangwa batatu ati jye nahora mu kibitoki ati nawe naroma sinaravuyeyo barampenze ati tuki- tuba kitubwira ibintu tu- ibintu twajamwo tukabona umengana iby'akamaro ati mugabo urabona yuko ababitugira bose ko baciye bigira bifata indege bakigira ni ukuri ukabona ko akubwira ati ndagusabye ndara ahantu mba cyangwa nka n'ibiro bibiri nka twebwe agenda umudandaza ndi umudandaza aho ngaho ahanye isoko pasiyoni muri- aha kuri Christmas, no, aha muri Music Market arashobora kuza nk'umubyeyi umwe ugasanga afite abana batatu ugasanga afite abana bane ugasanga harimo n'umwana umwe akomeye ushobora kurondera cyangwa ukabona ni umwana arebye ishuri biratubabaza cyane kumva batubwira ngo barahenzwe kumva batubwira ngo n'akana n'akano yabahenze ugasanga ubuzima babayeho ni bubi cyane ugasanga n'uwo muntu akubwiye yamuhenze ugasanga yibereye hanze ariko aramererwa na- neza ariko aramererwa neza rero mu majyambo make umuturanyi hari umuturanyi wanjye ah, umuturanyi wanjye nda ah, ku musangano yari mu mu- mu mugambo umwe ntiwe ndavuga izina Mm, we oya, yibereye ntabwo ari hanze mugabo ubu mugabo we ubu etaje yiwe iriko iraduga abandi babyeyi babuze abana babo abandi babyeyi ba- ba- babuze barumuna babo yewe nk'ubu mfite agahinda kanini cyane agahinda kanini cyane Barumu- ba- ba- barumuna bubu- bu- ba- ba- ba- ba- abana ba barumuna ba mama kumva bose barahwereye Mm.
uwundi asigaye ubu ari kwa roja uwundi asigaye ubu ari kwa rojani Mm.
yari ageze mu wa kabiri muri kaminuza muri hariya bavura indwara zo mu mutwe yego bamugaburiye ibintu ubu unye urumva yaramaze kononekara mu mutwe ubu unye umubonye ateye agahinda ubu tu- ubu am- umuryango tugiye kumuraba ubu dukorora amaso ni ukuri turasabye mudushyire imbere ni ukuri turasabye abo bantu bose bitwa ngo baratanguje urugomo cyangwa aba bantu bagiye kwiyamiriza ingingo cya gatatu cya cy'umukuru w'igihugu bavugane bumvikane turonke amahoro n'ukuri imfubyi ni nyinshi abapfakazi babaye benshi nta bandi dukeneye n'ukuri Turi- mu- mu- mu- dushyire imbere mu bya mukozi Oya, rwose nibyo ibyo uvuga nibyo Ah, abapfakazi baragenda biyongera uko ibibazo bigenda biba byinshi ariko nanone nk'uko abenshi mwakomeje kugenda mubivuga ni ukwihanganisha buri wese ahubwo ndetse mukagerageza no kubafasha mu mugo- kubafata mu mugongo no kubafasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo babashe no kurera imfubyi Ego.
ba- basigaranye
egome turagerageza turagerageza turagerageza nk'ubu twe turi mu masoko hari imiryango usanga yaregeraniriye hamwe tukagerageza twiyungunganya tukabaha ibiro bibiri by'ibiharage bibiri by'ibiharage bibiri bibiri by'umucere urumva abandi nabo tukagerageza tukabaha indaro mugabo urumva ntibyabandanye ukuntu bya bintu byose usanga natwe tutakibishoboye usanga na twebwe naho twari tugize naho twahora naho tubaye natwe biradushyikiriye nibyo bituma twosaba ko abapolitike bose duhereye ku mukuru w'igihugu duhereye ku bantu bose bari hanze ni ukuri bagira inguvu abarundi twame dukundana abarundi twame twumvikana babihagarike babireke kuko nta kamaro karimo
Eh, babo- bashakishe uburyo Ego.
amahoro yagaruka ego cyane egome cyane Mm. mugisha rwose ndagushimiye cyane mukomeze mufashe uko mubishoboye nyine birumvikana namwe nk'uko mukora umurimo wo kudandaza muba mukeneye namwe kugira n'ikintu mwakunguka Eh, ntabwo m- murafasha Ego.
ariko mufite namwe ahantu mushobora kugarukira ego murakoze namwe kuduhamagara no kuduha ijambo murakoze cyane Imana Murakoze.
ibahezagire.
imana ibahezagire namwe rwose kuba mu- mu- mwi- mwigomwa utwo mufite muga- mugasangira n'abandi twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aho turi mu kiganiro muri isanga tuvuga nyine ku byerekeranye n'ubupfakazi abapfakazi baba abagabo cyangwa se abagore n'ingaruka gupfakara bibagiraho mu buzima busanzwe bwa buri munsi abakunzi b'ijwi rya amerika rero nibo barimo gutanga inama n'ibitekerezo Eh, kuri telefone turi kumwe na muhamedi muhamedi uranyumva ndakumva egeni Eh, urahagana he muhamedi ni ahantu bita mu gisagara cya bujumbura mu burundi kandi turiko turabumviza eh, turiko turabumviza kuri ijwi rya amerika kandi tura- turiko turabakurikirana cyane rwose Eh, turab- turabyishimiye cyane na- natwe kuba murimo kudukurikira kandi mudukurikira buri munsi tunabibashimira rwose ubwo mukomeze mujye mubwira n'abandi ko ijwi rya amerika ribaho Ego, egeni bantu ubundi mane ndakwifuriza umwaka mushyashya kuko tu- tumaze ibihe byinshi tutu- tutumvikana na- kandi tutavugana mbanze ndamutse aba- abari bariko barumviriza ijwi rya amerika bose n'aba- n'eka- n'abakundi ijwi rya amerika bose ndabaramutse Ye, mu- eh, nawe ndakwifuriza umwaka mwiza
ego kandi izuba bere ma- amahoro kumva tuko ubu turiko tu- tugeze mu mwaka mushyashya ego cyo ndashaka kuvuga ku yerekeye eh, abaki- abaki- abantu b'abapfakazi Mm.
nshaka kuvuga abapfakazi kuko twebwe turabya abapfakazi benshi cyane ni abagore bamwe bamwe bapfakaye ugasanga ni aba- ni aba- ni abagabo bafise ugasanga na- eka simvuze abagore abapfakazi b'abagore gusa na- n'abagabo bose ba- ari abapfakaye ugasanga bamwe bamwe ntibafite icyo bifasha kubera bapfakaye Mm.
icyo nosaba abantu ba- bu- abantu bose bu- bu- bumva ijwi rya amerika kandi abantu bose bo- baba bariko baratera intambara ba- ba- batera ubupfakazi nobasaba yuko bohagarika kabisa kuko twebwe turabye abantu bapfakara muri iki gihugu cyacu ni benshi cyane kandi babura babura n'icyo bako- ba- bifasha kuko kubera baba baba bapfakaye Mm. kandi icyo ubu- nosaba Mm.
a- icyo nosaba abanyakubahwa Mhm.
bariko baratumviriza ntibaraba kumene abantu bamwe bamwe tupfa- du- du- b'abapfakazi bapfakaye kuko hariho abana benshi ba- bapfuye mu- mu- b'imisore b'imisore ngaha mu gisagara cya bujumbura ba- ba- ba- bafise aba- abagore babo bapfakaye
Ye.
none usaba ba- bari- ba- nk'abantu tubo- tubona bamwe bamwe bariko barica abantu ba- ba- batera inta- ba- babicagura babatemagura tuba bakwiye guhagarika kabisa kuko twebwe bamwe bamwe bamwe bamwe abasore bamwe bamwe turabona ko intambara ya- ya- ya- yabaye nabi kuko bamwe bamwe tuguma dupfa tu- atacyo tuzira kubera intambara bamwe bamwe dupfakara icyo nosaba leta niraba uko nyene